Ijwi ry'Amerika. ndabaramukije ndabahaye ikaze bavandimwe muri ko mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika iyi ni ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uno munsi turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kw'indwi hano muri sitidiyo muri kumwe na Thomas Kamirindi nanjye aloyizi bigirimana turabahaye ikaze abo twagerageje kubaza baba abo mu butegetsi cyangwa abo mu butungane nta kintu kinini yabashatse kutubwira uretse ko batubwiye yuko itegeko ryo kumufata ryapfuye hejuru uyu ni faustin kubwayo arongoye umugambwe forode bunyakuri mu ntara ya kirundo avuga ku ihagarikwa ry'ubuserukiro rwaruka mu mugambwe forode bunyakuri iyi nkuru kimwe n'izindi twabateguriye turaziba- turazigarukako mu makuru yacu ariko mu kanya gato turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi
amakuru reka tuyahere muri Nigeria aho abantu mirongo ine na batanu bishwe mu bitero by'abantu bafite imbunda mu mujyi wa Minok no mu mudugudu wa M- Warsala ni mu majyaruguru y'igihugu ubutegetsi burakeka ko ibyo bitero ari ibya Boko Haram muri kenya naho amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu asaba perezida obama wa leta zunze ubumwe za amerika mu rugendo atekanya kugira muri kenya gusaba leta ya kenya kubahiriza agateka ka zina muntu human rights watch yasohoye urwandiko kuri uyu wa gatatu ku izina ry'amashyirahamwe cumi n'indwi yubahiriza agateka ka zina muntu urwo rwandiko ruvuga ko ayo mashyirahamwe afise impungenge ko perezida uhuru kenyatta wa kenya ariko arahonyanga ibwirizwa nshingiro no kutitaho iby'agateka ka zina muntu mu kwitwaza ko ariko akingira umutekano w'igihugu no kurwanya iterabwoba urwo rwandiko ruvuga ko perezida obama afise akaryo kadasanzwe ko guhanura perezida kenyatta kubahiriza ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mu gihe leta zunze ubumwe za amerika gifatanya na kenya mu kurwanya iterabwoba perezida obama atekanya kugira urugendo muri kenya mu mpera z'uku kwezi kw'indwi ni urugendo rwa mbere azoba agize muri icyo gihugu aho se wiwe avuka mu gihe rero muri Kenya biteze perezida Obama umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri icyo gihugu Mohamed Yusuf yasuye umudugudu wa Kagelo kureba umwuka uhari mbere rero y'uko perezida Obama agera muri Kenya Kagelo niho ise wa Obama akomoka Mohamed Yusuf yasanze abaturage ba Kagelo bizeye cyane ko perezida Obama nabo azabasura Obama aherukayo mu bihumbi bibiri na gatandatu icyo gihe yari senateri mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress mohamed yusuf kandi yasanze kagelo yarahindutse cyane muri iyi myaka yakurikiye urwo ruzinduko ruherutse rwa senateri obama kera kagelo yari igiturage kibisi rwose none ubu yarahindutse cyane ifite imihanda yubakishijwe amabuye cyangwa amatafari amashanyarazi yaraha- yarahageze amashuri nayo ni uko muri iyi myaka hafi icumi ishize umubare w'abana ba kagelo bajya mu ishuri wikubye inshuro ebyiri ariko kugeza ubu ntawe uzi ni- ntawe uzi niba perezida obama azasura koko umusozi kagelo w'amavuko ya se umubyara muri ikirere abategetsi ba ba ikirere bamenyesha ko abasoda umunani bapfuye n'abandi bashika cumi na batandatu barakomereka mu mirwano ikomeye yabaye hagati y'abasirikare ba leta ya ikirere n'abayirwanya bashyigikiwe n'uburusiya imirwano yav- yabaye kuva ku wa kabiri mu gitondo gushyika kuri wa gatatu mu gitondo andriy lisenko avugira igisirikare cya ikirere avuga ko muri iyo mirwano abagwanya ubutegetsi bariko bakoresha ibigwanisho biremereye kandi iyo migwano yabereye hafi y'ibisagara vya Sverdlovsk na Hor- Horivka no mu bisagara ca Donetsk aha niho abagwanyi abagwanya ubutegetsi bacumbitse mu masezerano yo guhagarika imigwano yasinywe n'uburusiya ukraine ubufaransa n'ubudagi mu kwezi kwa kabiri guheze yasaba ko impande zose uko ari zibiri zo kuri ibigwanisho bikomeye ahariko habera imigwano ishyirahamwe mpuzamakungu oni rishikiriza ko abantu barenga ibihumbi bitandatu n'amajana atanu bamaze gupfa muri iyo migwano iriko ibera muri ukraine kuva aho itanguriye mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri afghanistani umuyobozi w'ikirenga w'abatalibani mula omar yashyigikiye ku mugaragaro imishyikirano y'amahoro hagati y'abenegihugu n'abanyamahanga nk'uko abyandika ubwe mula omar yategetse yategetse afghanistani kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu kugera mu bihumbi bibiri na rimwe ubwo ubutegetsi bwe bwahirikwaga n'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika ubu rero aracyayoboye abahoze ari abasirikare be babaye inyashyamba zirwanya leta ya afghanistan mu butumwa bwe bw'umunsi mutagatifu w'abayisilamu wa eid al fitr uzaba ejo bundi kuwa gatanu muri aho mahari asobanura ko imishyikirano itanyuranyije na gato n'amahame y'idini kandi ko ari imwe mu nzira zikomeye zo gukura ingabo z'amahanga mu gihugu cyabo cya afghanistan ni ubwa mbere na mbere umuyobozi w'ikirenga w'abatalibani avuze ku mishyikirano
hano muri amerika perezida obama wa leta z'ubumwe za amerika ategereje kugira icyo avuze ku biganiro ategekanya kugira icyo avuze ku biganiro biheruka kuba byo guhagarika ibigwanyisha uruhonyanganda bya irani mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru the new york times perezida obama yavuze ko amasezerano yashyizwe ko ejo kuwa kabiri hagati ya irani n'ibihugu bikomeye vienne muri australia ahagarika imigambi irani yari ifise yo gukora ibigwanisha uruhonyanganda ariko naho biri uko abo mu mugambwe w'abarepubulika muri congress ntibavuga rumwe n'uburyo perezida obama abibona bitekanijwe ko leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu bitanu bikomeye ku isi byari muri ibyo biganiro bica bikuraho ibihano byafatiye irani mu burundi mu dukurikiranira kuri fm mirongo icenda na zine n'ibice icenda na mirongo icenda na zitanu n'ibice bibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akadomo kome na facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wezi itatu radiyo yacu voa akaburungu kome mu makuru yo mu burundi ibibazo biri mu burundi bigiye kuganirwa ko guhera ku munsi wa kane bihagarikiwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi w'igihugu cy'ubuganda dr kiyonga yatanzwe na yoweri kaguta museveni yari yatowe n'abakuru b'ibihugu b'akarere ngo abe umuhuza w'abarundi ivyo nivyo umubanano nabo vyega na perezida w'ubuganda bashitseko inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu tabita mukamusoni okay, mwicare sit down
perezida yoweri museveni yamenyesheje ko leta nabo batavuga rumwe bemeye kwicara bakaganira ku bibazo bihari kandi mu buryo bwihuta
In the past, the government has extended uh, the, the, the dates for elections in order to allow the negotiations. But unfortunately, there was a problem of the mediator.
Ikindi mukuru w'igihugu cy'Ubuganda akongera akaba umuhuza w'abarundi mu bibazo vya politike bihari ubu yamenyesheje nuko ngo muri kahise leta y'u Burundi yunguruje amatariki y'amatora kugira habe ibiganiro ariko ingorane yahabaye ni ukutumvikana ku bahuza ku mpande zose. Urugendo rwa Yoweri Museveni mu Burundi ngo rwagize akamaro impande zose zirabihuriza ko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Edouard Uwimana avuga ariko ko amatora azobandanya nk'uko vyateguwe umubonano twavuga ko ugeze ku bintu bishimishije kuko asabye yuko ibiganiro byobandanya ibyo rero twaza yuko leta nivyo yamye ivuga ko ibiganiro ari vyiza imbere mu matora nyuma y'amatora ni ukuvuga rero yuko bigenze neza mwumvise ko agiye no kunika uzoza kumuhagararira muri bino biganiro kugira ngo abandanye tuganira ivyo vy'umukuru w'igihugu kwitoza no kutitoza ico kibazo cyararangiye murazi yuko n'inama y'abakuru b'ibihugu bamugize ico ivuga ko riratogita kiri ikibazo ico amatora muzasubiza inyuma aya ategekanije amatora amatora ategereza hakomeza kuba hisunzwe eh, ibiganiro kandi hisunzwe cyane cyane ibwiza shingiro ry'u Burundi tukisunga ah, n'ingendo nziza y'ibiganiro mugabo taza gusubiza inyuma no gutuma umukuru w'igihugu canke izindi nzego zitera kubiri n'ibwiza shingiro abatavuga rumwe na leta bo babona ko ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza kidaharirwa ko umushingamateka Caroline Nditije avuga ko icizere bafise ari uko ibiganiro bizoshobora gufasha kugira leta n'umugambwe CNDD-FDD bisubireko atawumva ngo hatabaye iki iyi ngo sinkora iki ni ukuvuga rero tuzokwicarana hama twerekane tuti ibibazo nyamukuru tuharira ko ni ibi n'ibi n'ibi n'ibi ni ukuvuga yuko amatora y'itariki mirongo ibiri n'imwe muzoyajamwo hamwe na bya bindi byavuye mu matora y'itariki mirongo ibiri n'icenda nayo twa gatandatu mwaravyemeye Eh, perezida museveni yavuze ati mwebwe muri opozisiyo mwe mutavuga rumwe na leta nimwerekana yuko koko amatora yabaye itariki mirongo ine n'icenda atari amatora akurikije amategeko amatora yakumiye abantu amatora yaranzwe n'ubusuma amatora yaranzwe n'iterabwoba ataho nta nkeka mubyerekanye amatora azosubirwamwo urumva rero twebwe turyamanye agahiye kuko bibaza ko ivyo birego tuzobironka eh, kandi bikwiye ibijanye n'ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ni ukuvuga ngo cavuyemo mwebwe ubu ico ntikikiri ikibazo iwanyu umukuru w'igihugu kirazira akazirirwa yuko eh, yiyongera ikiringo ca gatatu ko giteye kubiri n'amasezerano yarusha giteye kubiri mbere n'ibwirizwa shingiro umugambwe CNDD-FDD bo bavuga ko ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza kitazoharirwa ko ategerezwa kwitoza Pascal Nyabenda ni umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu byamuzanye nta kintu na kimwe cyo gusubiza inyuma cyangwa guhagarika amatora cyarimwo ni ibiganiro nyine tuzobandanya kuko twari twabitanguye kuko murazi ko n'ubwa mbere ibiganiro byarabaye kandi n'amatora araba mu mugambi sendefitedi rero twebwe twavuze yuko tuzobandanya twitaba ibiganiro mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike nabo nyene bari batumiwe bavuga ko banezerejwe n'ivyo uwo muhuza mushasha yashitseko petero claver mbonima atewa amakenga ariko no kubona ikijanye n'amatora ataco yakivuze ko kandi ariyo yatumye haba ingorane mu burundi perezida museveni mbe- yabonye yuko ariho bimwe bimwe batashoboye gushikako cyane cyane nk'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ariko cya- arico cyateye ingorane wewe yashoboye kukivugako aragira ati kw'icyo kintu mutagishitseko reka rero nze ndungike uzoza kubandanya ibiganiro twabonye bitohera mu munsi umwe mu minsi ibiri turonke umwanya ukwiye kugira ibyo bibazo byose mutashitseko mutaravuga mubivugane twebwe ibyo twabonye yuko ari ingingo nziza ariko rero hakaba ikintu kinyegeje ntibigeze bavuga yuko amatora azobandanya cane cane ay'umukuru w'igihugu ariyo ngorane iteye vyose ikiboneka ni uko impande zose zitatahuye kumwe ivyo perezida yoweri museveni yabashikirije uruhande rwose rwatahuye ivyo rwari rwifuza i bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dukomereza amakuru yo mu burundi umuyobozi w'urubyiruko rw'umugambwe frode bunyakuri mu ntara ya kirundo ernest muhizi yaraye atawe muri yombi Umushikira- umushikirizamanza mukuru wa parike ya kirundo ntaratangaza icyatumye amufata ariko frode bunyakuri yo yemeza ko ngo aregwa gufatanya n'abaherutse gutera mu kayanza iyi nkuru turayigezwaho na jean bosco ndarurinze
Ernest Muhizi benshi bazi ku izina rya Fiston asanzwe yarongoye umugambi Frode Munyakuri muri komine Kirundo ariko akaba hanini azwi ko arongoye ugwaruka rw'uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo ari mu gasho ka parike ya Kirundo kuva ku mugoroba w'uwu wa kabiri yahagaritswe na Gerard Niyokindi umushikirizamanza mukuru wa parike ya Kirundo ijwi rya Amerika ryagerageje kubaza uwo mushikirizamanza icaha iyo ndongozi y'umugambwe Frode Munyakuri yahagaritswe ko akaba yaduhaye isango ryo kuri ubu wa kane ko ariho ashobora kugishikiriza faustin ku bwayo arongoye frode bunyakuri mu ntara ya kirundo avuga ko bamaze kuganira n'abajejwe intwaro n'ubutungane bahavuye bamenya ico ernest muhizi yoba yafatiwe kandi ko atankeka bizeye ko azokwezwa n'ubutungane abo twagerageje kubaza baba abo mu butegetsi cyangwa abo mu butungane nta kintu kinini yabashatse kutubwira uretse ko batubwiye yuko itegeko ryo kumufata ryavuye hejuru twizeye neza yuko ubutungane buzobona yuko iryo rimena nyatanhamwe rishobora gushika ko rizohava umurekura bidatevye nirementanya rimeze gute bavuga ko yoba ariko arakurikiranwa ngo ku bantu ngo bavuze yuko ngo bafatiwe ngo mu ntambara ngo baba bamuvuze yuko ngo yoba yararimo igitangaje ni uko abantu bose baba ngaha mu ntara ya kirundo nta munsi n'umwe batamubonye yama ngaha tukaba mbere dufatiyeho n'umwanya wo kugira ngo duhumurize duhumurize abanywanyi aho bari aho bari hose bagumane umutima mu nda bamwe mu baserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu kirundo bamaze kumenya ifatwa rya Ernest Muhizi baciye bafata ingingo yo kwitura buramatari w'intara ya Kirundo Jean Bosco Nkeraguhiga aserukira ishyirahamwe Fonarek aravuga icyatumye bafata iyo ngingo twumvise yuko baraye bafashe eh, umunywanyi w'umugambi wa Frodewo Nyakuri eh, twebwe eh, twashe twagira tugenda kwa buramatari eh, kubera kuko twari tumaze iminsi twumva ko hariho n'abandi bashobora kuba barafashwe eh, bavuga yuko boba bakorana n'ikiroberi eh, ikiroberi eh, bavuga yuko caciye mu Kayanza eh, ariho bateye mu Kayanza ntitwanse ko ubutungane bukora ariko nibukore mu muco eh, ata muntu n'umwe ahohotewe canke ngo hagire abinyegeza inyuma eh, y'ivyo bitero vyabaye mu Kayanza kugira ngo abo bose batavuga rumwe eh, n'ubutegetsi ngo bahave bagwa mu mporera tugasaba rero abajeje intwaro eh, gukurikiranira hagufi bagatwarira bose eh, ataguhengama Reveriano Nziga Masabo buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko atabaserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yakiriye ku buryo bwihariye akavuga ko yababonye mu biro iwe bari kumwe n'umuvyeyi nyina w'uwo munyapolitike yafashwe aje kubaza ico uwo mwana wiwe yafatiwe buramatari akavuga ko uwo mukenyezi yamurungitse kubariza mu butungane inyishu uwo mukenyezi yaronkeye hamwe n'abo buramatari avuga ko ari abamuherekeje ariko atamenye ko bari baje nk'abaserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tukiri mu burundi eh, ubushikiranganji bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye buramenyesha ko gushika igenekerezo rya mirongo ibiri y'ukwezi k'umunani amashuri yose yo mu burundi ategerezwa kuzoba yarasozereye umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ushira ibihumbi bibiri na cumi na gatanu fidelite ishatse atubwira idonido y'iyo nkuru
Ico kibazo ca leta cyo mwaka wa 6 gitanga uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'indwi cakozwe itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 yamara mu gihe iyo tariki yahuriranye n'imyerekano yamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkuru nziza hariho abanyeshuri bataronse akaryo ko gikora narige abanyeshuri bamwe bamwe mu gisagara ca Bujumbura wasanga babo mu cungararo iberamwo iyo myerekano abandi nabo bakaba bari barahungiye mu bihugu bibanyi mu kiganiro rero yahaye abamenyesha makuru umuvugizi w'ubushikiranganje ubushikiranganji bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye Juma Edouard avuga ko abatakoze ico kibazo bazogisubirigwamwo abasanzwe ari mu Burundi bazogikora itariki 6 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2015 nayo abari hanze y'igihugu nayo abari hanze y'igihugu mu makambi y'impunzi mu bihugu bibanyi ngwisango bazokorerako izo menyeshwa hanyuma mu gihe hariho abanyeshuri bahunganye n'abavyeyi babo bakaba batashikiye mu makambi y'impunzi tubajije ko hamwe boja gukora ico kibazo bokwakigwa umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye Juma Edouard yatwishuye ko ivyo vyega abazoba bariko barakoresha ico kibazo turafise urutonde rw'abana batakoze ikibazo abari mu makambi turabafise urutonde abatari mu makambi nta rutonde dufise muri icyo gihe uzoca yinjira uwo munsi kubera yumvise ko hari konkuru abatunganira ikibazo nibo bazoheza bagaca urubanza bafatiye ku byo bazoba bafise by'imyidondoro n'ibindi mugabo n'ikibazo cyuguruye nk'uko na mbere byari byagenze abanyeshuri twari twabarekuriye gukorera mu bibanza bibegereye aho bumva umutekano wabo ukwiye hambavu y'ivyo ubushikiranganje bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye bumenyesha ko amashuri yose akukira ubwo bushikiranganje ategerezwa kuba yahejeje umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kuko ibihumbi bibiri na cumi na gatanu itariki mirongo ibiri z'ukwezi k'umunani iyindi tariki yatanzwe n'ubushikiranganje bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye ni sango y'itariki zitatu gushika itariki zitandatu z'ukwezi k'umunani izokorerwaho ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashuri ya kaminuza naho ayo matariki atanzwe mwamenya ko gushika uno munsi hariho amashuri atarasubira kugurura imiryango yayo ayandi nayo akaba yatanguye kwiga ukuri kwamye inyuma y'amatora y'abahanuzi b'amakomine yo kuwa mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatandatu kuri ivyo ishirahamwe silebe rimwe mu mashirahamwe ahurikiyemwo abigisha ribona ko ubumenyi bugiye gutituka Jerome Bizindavyi ni umunyabanga mukuru wa SLEB.
Abayobozi bariko barita ku rutare kugira ngo barabe ko umwaka w'ishuri wohera. Twebwe nk'uko turi mu ishirahamwe ry'abigisha tugira tuti ego mu mwaka w'ishuri nuhere ariko murabona ko namwebwe ingene uri kurarangira si ibintu bishemeye ko ubumenyi abana bahora baronka mu gice ca gatatu sibwo bazotahana.
mu gihe ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza kizokorwa igenekerezo rya gatatu gushika igenekerezo rya gatandatu mu gihe ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza kizokorwa kuva igenekezo rya gatatu gushika igenekezo rya gatandatu ukwezi k'umunani ishirahamwe rikwiriyemwo abigisha sleb ritera kamo ubushikiranganji bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye gufatira ku vyigwa vyatanzwe mu gice ca mbere n'ica kabiri kubera ko ari ivyo bice vyizwe neza ubushikiranganji buraba ivy'indero bugerageze bushira hamwe ivyo vyose buheze bugitunganye bwisunze ibiriko biraba n'ivyabaye bugafatira ku vyigwa bwibaza yuko abana bose bo barabonye ivyo navyo biroroshe urabaza abayobozi abayobozi nabo bakabaza abigisha ati mbega porogaramu mwazigejeje hehe nibaza ko ariyo iyo ntumbero ariyo yoba yo- irashe cane cane kuri aba baheza bitegurira kuja muri kaminuza baravye ivyo bihuza bose cane cane aha mu gisagara boraba ivyo bice bibiri si irya mbere biba harabaye amagume mu- mu myaka iheze ntibaharura ibice bitatu mugabo baratunganya ivyigwa ku bice bibiri ku bijanye n'ako kamo umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye juma edward amenyesha ko amashuri ahamagarirwa nyabu na guheraheza intonde z'ivyigwa ngo kubera ko amategeko avuga ko ico kibazo gitegerezwa kwisunga urutonde rwose rw'ivyigwa mu bisanzwe ico kibazo gikorwa n'abanyeshuri baba baronse impapuro z'umutsindo z'amashuri yisumbuye mu gihe vyoshika insango y'ico kibazo igashika hariho amashuri ataratangizwa impapuro z'umutsindo umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye avuga ko atakibuza ko abava kuri ayo mashure baza gukora ico kibazo ca leta mu gihe rero vyoshika hariho nk'imvo ziboneka iryo shure tutariko rizogera bataratanga ayo madiplome abo banyeshuri birashoboka ko bazokora ico kibazo mugabo murazi ko amanota ya examen d'etat ni amanota no- ari mu ruhande rw'ubushikiranganji ishure na- naryo rikaba rijejwe amanota ryitangiye ryonyene ayo mu kibazo ca leta rero ntazomenyeshwa ishuri hamwe vyoshika ayiwabo atarasohoka tubabaje ko zokora ico kibazo abari mu buhungiro nk'uko bitegekanijwe gukorwa kuri ca kibazo ca leta c'umwaka wa gatandatu juma edward asanzwe avugira ubwo bushikiranganji ahubwo ahamagarira abo biraba bose kwitegura no kuza gukora ico kibazo ku nsango itegekanijwe i bujumbura fidelite yishatse kubw'ijwi rya amerika
akira zo mawampaye ravashi mbenyene ko mbona kuya kakurenze ubwo nuvuye kwiyamamariza wa mugambwe wawe w'abahumura
impanda bisome inshuti yawe gira mwana wa mama sha aho niyo mvuye kandi abanywanyi b'umugambwe wacu Eh.
bari batwitabye ku bwinshi Aho.
Eh, ntituzogenda tutabatsinze mu matora yimirije turahumba be wibaza two mu mugambwe w'abatagondwa izosi turi bake naho mwoturusha nta majwi menshi muzoturusha eh we baromani zana yandi macupa abiri hano A- ahubwo mu rwebero kwe yego wari abuntumireko n'akanyama Aho, ah, kandi abo mu mugambi wanyu murakonda inyama iyo muvuye ntazo babasororeye eee nibyo mbona nibyo cyane we kagaye sa uyu mugabo muriko murasangira inzoga urazi ko mudasangira umugambwe murazi ko aho kurabwa jisho Sawa.
ukajya usanga gushiramo ishano kugira ngo unyurane n'amatora utikiga wa mugo uyu mushinga ntahenya kugira igicaniro U- urazi ko imigambo itaraza yari umuzimyamuzi ntiwumva eh nimba tudahuriye ku mugambwe gusa ibindi duhuriyeko nibyo tuma tubana nk'abavandimwe Uri uwa kera.
Erega amatora azohera abantu musigarane uri umugabo
ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu makuru y'u rwanda imanza z'abavanywe hanze mu rwanda rero ziracyadindira zi- kubera ko abaregwa banga ababunganira bavuga ko urugaga rubaha abavoka badashaka nuko uyu munsi imanza za mbarushimana emmanuel na munyagishari bernard zongeye gusubikwa iyi nkuru twayohererejwe na asumutakaboyi urukiko rukuru rumaze gusubika imanza z'abaregwa bavanywe hanze y'igihugu uru rukiko rusobanura ko abaregwa badashaka abavoka bahabwa n'urugaga rwabo kandi abo bifuza nabo batemera igihembo minisiteri y'ubutabera ibagenera gusa ayo mafaranga angana n'ibihumbi magana atanu kugeza kuri miliyoni cumi n'eshanu z'amanyarwanda niyo agaragara mu mategeko agenga urugaga rw'abavoka mu rwanda ikibazo gisigaye abarebwa n'izi manza bibaza ni ukumenya niba amafaranga urugaga rugena yo kunganira abaregwa mu manza nshinjabyaha agomba kuba hagati mu magana atanu na miliyoni cumi n'eshanu kuri buri rubanza minisiteri y'ubutabera yishyura abavoka baburana muri izi manza z'aba- z'abaturutse hanze miliyoni cumi n'eshanu abavoka bamwe bakayanga bumvikanisha ko ari make abayemera nabo ntibemerwe n'abaregwa mu rubanza rwa munyagishari bernard kuri uyu wa gatatu uregwa yabanje kwigizaho intebe zigenewe kwicarwaho n'abavoka be umucamanza yinjiye yasabye abavoka babiri bashya b'uregwa kuva mu myanya y'abakurikirana iburanisha bari bicayemo bakajya kwicara mu myanya yabagenewe igikorwa kitishimiwe n'uregwa benari munyagishari uyu yahise abwira umucamanza ko afite inzitizi zikwiye kubimburira iburanisha mu magambo yumvikanye mu rukiko yagize ati kuri uyu munsi ndabamenyesha ko ntafite abavoka yavugaga ibiyicaranye n'abavoka babiri yahawe n'urugaga ngo bamwunganire basimbure metere niyibizi jean batiste na hakizimana john nyuma yo gutangaza ko atunganiwe munyagishari yabajijwe n'umucamanza niba afite abandi bavoka aziyishyurira mu gihe atemera abo yagenewe n'urugaga munyagishari yabwira urukiko ko yajuririye iki cyemezo cyafatiwe abavoka yari yasanganywe bityo ko ataburana mu gihe ubu bujurire butarafatwaho umwanzuro umucamanza yahise amenyesha uregwa ko mu gihe aburana nk'udafite ubushobozi bwo kwiyishyurira abavoka agomba kwemera abo yagenewe mu gihe byaciye mu nzira zigenwe n'amategeko munyagishari ntiyakiriye neza aya magambo kuko yahise atangaza ko yihannye n'umucamanza ubwe ubushinjacyaha bwatangaje ko butishimiye imyitwarire y'uregwa bwana ruberwa bonaventure umwe mu bagize inteko y'ubushinjacyaha muri uru rubanza avuga ko basaba urukiko kutihanganira imyitwarire nk'iyi yo kuba uregwa yakwihana umucamanza asaba ko bifatwaho icyemezo amategeko agena imigendekere y'imanza z'inshinjabyaha agena ko iyo umucamanza yihanwe imihango y'iburanisha ihita ihagararira aho nk'uko umucamanza yahise abibwira impande zombi ko asubitse iburanisha bityo hazagenwe n'inteko isuzuma ubu bwihane bwa munyagishari munyagishari akurikiranyweho kuba yaragize uruhare mu gutegura jenoside yakorewe abatutsi no gufata abagore ku ngufu mu gihe cya jenoside mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane icyo gihe uregwa yari mu buyobozi bw'ishyaka rya mrnd mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi isubikwa ry'urubanza rwa munyagishari ryaje rikurikira isubikwa ry'urwamba rushimane manuel nawe akurikiranyweho ibyaha bya jenoside nawe yanze abavoka yahawe akavuga ko yifuza abandi barimo metere gatera gashabana mbarushimana avuga ko guhitamo abavoka ashaka abihererwa uburenganzira n'amategeko mpuzamahanga kuko ariyo amugenga yumvikanishije kandi ko avanywe muri denmark yoherezwa mu rwanda haba habanje kuba ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi birimo no kumuha abavoka yihitiyemo urubanza rwe ruzasubukurwa tariki ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
imbere yo gusozera aya makuru reka tugaruke mu ncamake y'amakuru twabashikirije muri nigeria abantu mirongo ine na batanu bishwe mu bitero by'abantu bafite imbunda bakeka ko ari aba boko haram mu mujyi wa mainok no mu mudugudu wa warasala mu majyaruguru y'igihugu amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu muri kenya asaba perezida obama wa leta zunze ubumwe za amerika mu rugendo ategekanya kugira muri icyo gihugu gusaba leta ya kenya kubahiriza agateka kazi na muntu perezida obama rero azajya muri kenya mu cyumweru gitaha abantu bo mu mudugudu wa kagero aho se akomoka bakaba bifuza cyane rwose ko nabo yabasura nk'uko babigaragarije umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mohamed yusuf abategetsi ba ikirere bamenyesha ko abasoda umunani bapfuye n'abandi bashika cumi na batandatu barakomereka mu mirwano ikomeye yabaye hagati y'abasirikare ba leta ya ikirere n'abayigwanya bashyigikiwe n'uburusiya imirwano yabaye kuwa kabiri mu gitondo gushika kuwa gatatu mu gitondo muri afghanistani umuyobozi w'ikirenga w'abatalibani mula omar yashyigikiye ku mugaragaro imishyikirano y'amahoro mu byo avuga hagati y'abenegihugu n'abanyamahanga mu butumwa bwe bw'umunsi mutagatifu w'abayisilamu wa aidal fitr uzaba ejo bundi kuwa gatanu mula asobanura ko imishyikirano itanyuranije n'amahame y'idini murakoze inshuti namwe bagenzi mwariko mwumviriza aya makuru turashimiye abamenyesha amakuru badufashije gutororokanya aya makuru muri studio turashimiye Fatuma Karara na Engineer Michel badufashije gutunganya ano makuru nuko nanjye muri studio mwari kumwe na Aloys Bigirimana hamwe na Thomas Kamirindi turabashimiye rwose murakoze umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.